on the race. Baby, I get color for your love.
muri ko mwumviza radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na oriane tangishaka ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo ubuzima amagara n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi miss burundi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri keringaruko yarayashize ahabona urutonde rw'amaparfe mashasha akorerwa mu burundi kandi agiye kudandazwa mu gihugu n'ahandi nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi aho tuza kwihweza ah, uko gukora amaparfum bigenda gute uburyo buvamwo muri urwo rudandazwa ruba rwifashe gute Ah, uwo oh, ko kugira ngo umwigeme ashobore ku- kwiha igikorwa nk'icyo kugira ngo kimuteze imbere biba bimeze gute n'ibindi byinshi tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe mushikiriza amanimero yanyu ku mbuga zacu facebook yacu ni voa radiyo yacu aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro cyangwa mugatanga nimero zanyu tukabahamagara kaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti
radiyo ijwi rya amerika isaminanire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriane tangishaka ikiganiro ni muri isanga nk'uko mubizi ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo amagara ubuzima iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme mu mpera z'indwi y'indwi turangije mu kibanza cyo kwinezerezamo cyitwa splash mu gisagara cya bujumbura harabaye urubanza rwo gushikiriza icese amaparfum yakozwe n'umwigeme keri ngaruko asanzwe ari miss burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubwo rubanza rwari rwitabiriwemwo amashyirahamwe atandukanye y'abakore- y'abikorera utwabo amabanki hamwe n'abayobozi b'umugambi w'igihugu paege eh, uharanira iterambere mu rwaruka mu burundi umwigeme miss kelly ngaruko akora eh, utwiwe yikorera utwiwe ni ukuvuga umu entrepreneur asigura ko igikorwa cyo gukora parfum yo gushira ku isoko kitari coroshe ariko ko umwete n'ishaka bituma umuntu ashika ku cyo yifuza ni mu gihe rero yasohoye Ah, yashoboye gukora parfum zishika kuri zitandatu yarayashize ahabona ah, yiteguriye gutangura kudandaza izo parfum ku masoko mu gihugu n'ahandi Ah, tukabaza tuti mbega parfum ikogwa gute urudandazwa rwayo rwinjiza uburyo bungana gute Ah, inzira igana kwihingurwa nk'iki kwihingura ry'ikintu gushika aho gishitse ku isoko rusange ibimeze gute nivyo rero Kelly ngaruko agiye kudufasha kumva ah, cane cane kubigeme n'abakenyezi bariko bariyumvira kuja mu rudandaza Eh, reka rero twakire umutumire wacu ndabwiye ko twamaze kumuronka ku murongo wa telefone miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri keringaruko kaze mu kiganiro muri isanga
murakoze azi ko muyumva ego harasa ntarimwo amajwi ariko ndakumva Ah, kelly ah, urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe Ah, ndakeka ko ari ubwa mbere tukwakiriye ku iradiyo ijwi rya amerika naba ntihenze mu kiganiro nanje ni ubwa mbere ndagukeje ah, ku mahiganwa wagiyemo ugatsinda nongera ndaguha ikaze
murakoze cyane ego ni ubwa mbere Eh, ngiye kuvuga ndakwiteka kuba tujya tugabanya kino kiganiro murakoze cyane kuniheza Mhm.
Eh, ndagushimiye cyane kunyakiri Mm. ego urakoze cyane ndumva ko umurongo ushobora kuba utari kuracamwo neza ariko ndizeye ko ikiganiro kiza kugenda neza kugira ngo twumve byinshi mu bikorwa urimwo n'ubunye turazi yuko wari uri mu bikorwa byinshi ah, wari urimwo mbere yuko kino kiganiro gitangura ubonana n'abantu benshi ibikorwa urimo ni byinshi ariko turifuza kumenya ah, parfum mu burundi ni ikintu tutari twiteze cyane ko gikorerwayo canke ku- kigurishwayo iyo ah, ari ikintu gisanzwe cakoreweyo turaza kuganira cyane ku rugendo rwawe ku kugira ngo uhitemwo kwikorera utwawe muri uwo mwuga wo kudandaza amaparfum Ah, ku batazi ah, parfum ah, ikorwa gute muri make duhereye aho
murakoze pafamu isanzwe ikozwe ndavuga n'ibice bibiri eh, bikuru bikuru hakaba hariho em, ibyo bita amfasilize esansiyeli biba bijya mu mva biyimotisha hanyuma hakaba eh, bigurishwa mu kirundi niko igifaransa bayita serivo ifasha ku- kuyivanga Eh, uradutunga uradutunga keri ibyo uri kuravuga ni ibintu bikomeye kandi twifuza kumva neza ariko umurongo nturi kuracamo neza reka dukupe hama twongere tukugarure mu buhinga bw'ivyuma bakugarure ku murongo ah, tu- kugira ngo tukumve neza ego mwihangane gatonya radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tumire amate turagaruka
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka tubora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La benevolence ya Rwanda.
It's a MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe.
radiyo ijwi rya amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ka telefone kari katugoye turi kuwe turaganira na miss burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ubu nawe akaba ari keri ngaruko keri ngaruko twongere tuguhe ikaze hama wari kuratubwira ingene parfum ikogwa muri make ah, ku batabyumva ku batabitegera ku bipfuza kubimenya biba bimeze gute
murakoze cyane nizere yuko ubu mushobora kunyumva neza Eh, haraca- ntabwo ndavuga yuko eh, ntabwo ndavuga yuko hajya parfum ikozwe eh, ndavuga n'ibice bibiri bimwe bikuru bikuru akaba ari amavuta bita vide esansiyeli hakaba hari eh, na arwani yo kuyivanga
radiyo ijwi ry'amerika ndakeka ko umurongo wa telefone usuye gucika kuri misi muradutunga ah, ku rubuga rwa facebook turabona abatari bake mwatangiye kutwandikira ah, kugira ngo muze gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ah, turaza kongera kumugarura ku murongo wa telefone turiko turaganira ah, ku bijanye n'umwuga umwuga wo guhingura no kugurisha amaparfum Ah, mu mpera z'indwi turangije mu kibanza ca co kwinezezamo i bujumbura mu burundi ca splash mu gisagara harabaye urubanza rwo gushikiriza icese amaparfum yakozwe n'umwigeme keri ngaruko asanzwe ari miss burundi urwo rubanza rero rwari rwitabwemwo n'abantu batandukanye baje gushigikira ico gikorwa ca miss Ah, ni mu gihe rero yasohoye parfum zishika kuri zitandatu icarimwe Ah, yari agiye kudusigurira izo parfum izo arizo ingene zikorwa Ah, akaba yiteguriye kuzidandaza ku masoko yo mu gihugu no hanze Ah, tukabaza tuti rudandazwa nk'ubwo rwinjiza uburyo bungana gute inzira igana kwihingura ry'ikintu Ah, nk'umuntu ashaka gutangura umwuga wiwe ah, iba imeze gute nivyo rero twifuza kuganira na Kelly Ngaruko Ah, abafise ibibazo n'ivyumviro murashobora kubandanya mushikiriza nimero zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook nk'uko bisanzwe murashobora no gushikirizayo ibibazo canke ivyumviro mbega parfum ni ikintu mwari mwiteze ah, ko gikorerwa mu bihugu vyacu Burundi u Rwanda ah, abari mu Rwanda kumbure nabo bashaka kutubwira niba hariho izikorerwayo zitwa ngwiki zimeze gute Eh, reka rero eh, ndabwiwe ko umurongo wa telefone wiwe wakunze nawe nyine tumugarure miss atubwire ingene biba bimeze Ah, miss burundi ah, muradutunga nituzi ko Ego.
ari ku ruba- ku ruhande rwacu cyangwa ku ruhande rw'uburundi telefone zari zigoranye Mm.
ah, duga ku ijambo
ego murakoze nariko ndishura ikibazo mwari mwaje kumbaza mbe harya amafafa ari mwiki nariko ndasigura rero yuko ari ibi- akozwe mu bice bibiri bikuru bikuru arimwo ariyo amawize sosiyele canke amavuta amota hanyuma hakabamwo uh, alcool yo kubivanga ariyo ituma iyo wipompye ama uh, novuga utaguma ufise ayo mazi ugumana ako kamote gusa
ego none parfum byakujemwo gute kugira ngo abe ari ico kintu wiyumvamwo ko ugiye gu- ku- guhingura no kudandaza
Eh, icyo cyiyumviro canjemwo eh, ndiko ndibaza ikibazo ni mbe nanje ni ibiki noshobora gukora ni ibiki nanje noterera nziko tudakora canke bitoroshe kuronka aha mu burundi rero ndiko niyumvira hagati y'ikintu je noterera n'ikintu nsanzwe nkunda nshingira ico cyiyumviro co gukora ayo maparfum cintangura rero eh, novuga kugira ubushakashatsi ni mbe vyokorwa gute kugira nanje nshobore eh, ku- kubitanga nanje Mhm. uvuze uti "Warategere- wa- wabonye yuko ukeneye kugira ubushakashatsi Eh, ni byiza kumbure kubanza kwiga ico kintu ubwo bushakashatsi bwari bugizwe n'iki warondera iki kumenya imbere y'uko ujamwo ah, muri uwo mwuga
icya mbere narondeye kumenya mbe- mbe hajya anye kugira uronke parfa Ki- i- i- uhera he ushingura gute kujya no kugira umuntu yubaka inzu yiyumvira ati mbega iyo nshaka inzu hinjiramo iki nubakisha iki mbe nubakisha umusenyi mbe nubakisha amabuye ni ubwo bushakashatsi ndiko ndavuga umva ndarondera nti mbe babikora gute eh, mbe novuga ni intamba zishobora ku- guhura nabyo ni izihe Um, hanyuma rero naho mpera nigisha kuko sibyo nari niga nabihereye nabihereye novuga ndi muri kaminuza nahise amashuri niga ku ruhande ariko ntajya ndigisha ah, mbe ibintu bikorwa gute hano buhoro buhoro nkajya ndanagerageza nkabona yuko ibyo nize nshobora kubikora mbe bi- bi- biko bitanga iki mbe no ni hehe no mm, novuga eh, ni hehe no no kwameliora nibyo jambo niko none ndarondera hanyuma uko nyine buhoro buhoro ngenda ndabimenya
Eh, uvuze uti wariko urarondera ubumenyi none nk'uko umuntu ari mu burundi ariko ararondera ubwo bumenyi hari ubumenyi buhanitse wari ukeneye buruta ubwo wari kuraronswa ngaho mu burundi kumbura urashobora kuba warabwiye hanze y'igihugu c'ukonka ah, kugira ngo ubwongereze ko canke vyose vyo wari ukeneye kugira ngo utangure wari ubifise ngaho mu burundi vyoba vyaragusavye gu- kuva hanze eh, y'igihugu ah, kuja hanze y'igihugu Okay, okay. Uh, ubumenyi icya mbere na mbere uh, icyumviro nakigize sinari mu burundi nari ku ishuri nari niga muri amerika hanyuma ubumenyi uh, naburondeye cyane cyane ku mbuga uh, ngurabumenyi uh, ariyo ni ukuyita interineti haba hari amashuri bita- n- n'ibitabo em, byinshi rero nabikuye muri ibyo muri ayo maforomasiyo aba ari eh, aba ari kuri interinete ndabikura mu bitabo ndabikura mu kugerageza ayandi mapafa nkagerageza nkayumviriza eh, naho nabikuye cyane cyane Mhm. Ego turumva ko wari ufise iryo shaka ryo kumenya ufise nu- n'iyo passion nuko gushaka ah, gukora ico kintu ariko vyarasaba yuko urondera ubwo bumenyi kugira ngo uje mu nzira Mhm.
uzi neza inzira ugiyemwo iyo ariyo Ah, ku murongo wa telefone abanywanyi b'ijwi rya amerika hariho n'abo kuri facebook barafise ibibazo n'ivyumviro kumbure eh, turaza kubandanya tu- twihweza neza uwo mwuga ah, ni- n'izi parfum ingene zishobora guteza imbere umuntu reka nakire martin ntahiraja martin amahoro neza alo martin turi kumwe ndakeka ko martin telefone imugoye iracitse Eh, turaza kubandanya twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika Ah, ubumenyi rero ah, miss waravuze uti waragerageje kuburonka kandi uvuga uti waranaburonse no ku mbuga ngurukanabumenyi akenshi abantu bavuga bati ah, ibyo bintu bihanitse cyane bishobora kungura ariko ku mbuga ngurukanabumenyi ubu isi isigaye ari nto cyane aho umuntu ashobora kugenda akaronka ubumenyi Ah, kenshi na kenshi usanga buri no kwagusa ugasanga youtube n'ahandi eh, uraronsa ubumenyi butandukanye nawe woba warakoresheje youtube ikagufasha kumenya ibintu n'ibindi bijyanye n'amaparfum
ego nayo ni muri bimwe muri bimwe byafashije Em, muvuze neza cyane hari hasigaye hari nuvuga ubumenyi bwinshi kuri zino mbuga kandi ndifuza cyangwa ndahimirije n'abandi icyo muba mu- mukeneye kumenya cyose eh, kenshi hari hari byinshi nk'uko mubivuze mushobora kuhakura em, mushyizemo ishaka Mm. ego hama muri urwo rugendo nyene uratanguye urize ibyo ukeneye kugira ngo uje muri uyu mwuga wo kugurisha amaparfum guhingura amaparfum eh, Mm.
abantu bavyumva gute iyo bashikirije ko ari byo ugiye kujamwo haba ari abavyeyi abagenzi mu kibano Ah, kuko bamwe baravuga bati burya mu burundi abakoresha amaparfum bazoba ari bake cane ntabo baba baraguciye intege bavuga bate
Ah, nibaza ko ah, novuga ni ni byari bitandukanye harimo bamwe baba babishyigikiye abandi ntibabitahure cyangwa bakambona nk'umengo nyine ni ikintu nyine cyo kwiryohereza nkora ku ruhande Ah, rero nk'uko je numva- nari nsanzwe ndanakora nkaba nkora ah, mu bindi bintu ataho bijyanye ngira babifata gatoya ni ni ikintu nyine cyo kuyiryohereza nyine ku ruhande hama baka- bakandeka bwanisha ko ngo babitahura cyane Mm. ni ukuvuga ko barabona yuko usanzwe ufise akazi ku ruhande n'aho bitokunda woba u- u- ukimeze neza ariko Mm.
none ni ikintu ubona yuko muri kazoza ka vuba canke k'imbere ari ikintu uzoshobora guha umwanya mwinshi cane kikaba ubuzima bwawe bwa misi yose kumbure kikanagutunga
ego ndavyibaza yuko ariho bija kuko dutanguye neza niko navuga kandi ndizeye yuko tuzobandanya tugwiza ibyo tu- novuga ibyo duhingura kandi n'ibyo du- duha abanye- abanyagihugu eh, sintekeranya yuko kizokubanira kiduka kandi uko kiba kinini uko gitanga akazi ni uko kenshi gisaba yuko umuntu aba ari hafi akabikora eh, ni ubyita aplanta akaba ari byo nkora bintwara umwanya munini cyane
ego reka duhindukire kandi kuri facebook no ku mirongo ya telefone turafise Dami- daniel nsabimana turi kumwe ku murongo ga daniel
yes yes turi kumwe cyane oriyani amahoro amahoro
amahoro cyane mumeze neza
ya meze neza ndashima imana n'abantu bacu Mm, ni byiza cyane none akabazo kuri miss kajanye n'ibi bikorwa ari mu byo kugurisha ku- gutunganya amaparfum n'akahe
Ah, murakoze cyane mperereye nyamasheke ruharambuga mu rwanda ndi umukunzi w'ijwi rya amerika cyane cyane muri muri sanga Mm.
so ndagira ngo mbashimire ku bw'umutumire wacu mu- umutumire wacu ariwe miss burundi Mhm.
numvisha afite akazoza keza afite imishinga myiza afite gahunda nziza na porodagiti nziza ahubwo mfite ikibazo cyangwa icyo nifuza kubaza Mhm.
ese nk'umuntu utari mu burundi uri mu rwanda mu cyaro ese afite gahunda yo kumugezaho izo porodagiti akazibonaho ikindi mumumbarize izo porodagiti ntabwo zihenze ku buryo zizagora abantu kuzibona ku isoko Mm.
murakoze cyane urakoze cyane nawe daniel utubazo twa daniel miss alo miss burundi turi kumwe uratwumva
hari ikibazo kimwe eh, mwuzuyemo ibibazo hari Eh, kimwe cyacitse ntumvise neza ego aravuze ati murafise umugambi w'uko kumbure kuzoja kugurisha izo parfum mu rwanda nabo nyene bakazironka hama yongera abaza ati none ibiciro vyoba bimeze gute ntivyoba bizimvye ku muntu asanzwe mu gihugu
murakoze Eh, icya mbere eh, ikibazo cya mbere ego ndifuza yuko mu minsi iza eh, u rwanda ruba rushobora na kubone kuronka eh, izo parfum bakazigerageza bakabona icyiza natwe dukora hanyuma eh, ku ki- ku kibazo cy'igiciro eh, ndashaka kukishyira mu manyarwanda ntihenze niraza ko ari em, nuko inakurabatu umugani bavuga ko ari eh, ibihumbi bigomba gushika kuri mirongo irindwi sinzi ko nko mu tagizira mu kinyarwanda mu marundi nangahe
mu ma- marundi ni amajana eh, ijana na mirongo itanu Mm, ni ukuvuga ni nk'amadolari mirongo ine amadolari mirongo ine eh, urumva mu rwanda barashobora guca bakura amadolari bashira mu manyarwanda bivanye n'idolari aho rigeze Ah, byumvikana ko ah, ah, atari amahera make ariko kumbure ku basanzwe bambara parfe barashobora ah, kugira icyo twakwita kuyapresya ah, kuyikunda bakavuga bati ako gaciro icyo gitigiri kumbure kirajanye nayo Eh, hama ah, kumbure ku co kuja mu rwanda naco nyene wacisha uti wipfuza kuzoshikayo naho nyene mu bindi bihugu canke ku mbuga ngurukanabumenyi ah, duhereye kuri ico kibazo ca daniel nyene naho nyene u- uriteze kuja ku masoko mpuzamakungu
ego nibaza yuko ari kimwe mu byifuzo eh, nkorera ko Eh, n'ubu ari cyo ariko nda- ndagerageza ku- gukorera ko kugira eh, izi podi dufite mu burundi ego tu- twese abarundi dushobore kuzironka muga n'aba- n'abanyamahanga baba bashoboye eh, kugerageza bakumva ntibe hajya mu burundi hakorerwa iki ibi- ibyiza twafikiye ni ibihe rero icyo nacyo niko ndagerageza ko eh, umu- uno mwaka uhera bashobora nabone ku- kuzumviriza kuzigerageza kuba bashobora nabone kuzigura cyane cyane ibi bihugu mm, nuvuga byo muri east africa hanyuma umuntu akabandanya yagura ashika no mu mahanga n'iyo muri eh, muri amerika Mhm. ego reka twongere duhindukire duhe abandi ijwi ah, ku murongo turafise eustache eustache musenyeri niyo buhungiro ku murongo amahoro neza
Eh, amahoro meza cyane uraho urakomeye
yego ndakomeye kabisa Mm, akabazo kuri miss ariko arakora parfum mu gihugu c'u Burundi akanazigurisha ko barakahe
yego murakoze icyo nagomba kumubaza Mhm.
namubaze kumva ngo azozigurisha mu ha- hakurya y'amazi mbega amaze gukora nyinshi zokwira nangaha mu burundi Aka- akabazo ka kabiri mbega ama- amamatere promiyere ayakura hehe yo gukora izo poroduwi nyene kugira ngo twumve ko ari amaporoduwi amaporoduwi nyene yakwi- arakwije ibyangombwa yuko yoshorwa nyene ku isoko mpuzamakungu uwo zi- uwo zikenera hoho nk'uri mu burundi iyo zisho- iyo zikura hehe utubazo twanje twari utwo murakoze ego utubazo twiza ah, mwese duhereye ku kibazo cerekeye matière première ni ukuvuga ibintu nyamukuru bikenewe kugira ngo iyo parfum ikogwe eh, avuze uti uwo bubikura hehe ibyo bari biboneka mu gihugu canke biva hehe
iboneka hano mu gihugu hari n'ibindi biba bikeneye eh, kuba importe nabo biba biva mu bindi bihugu hanyuma nkabisaba bikaza nkaca ndabishyira hamwe n'icyo ndonkera ngaha kugira nshobore ku- kubashikiriza izo paha ibindi bibazo sinavyibuke neza Eh, yavuze bofasha, ego bikabisubiramo.
ego yavuze ati eh, kantite ni ukuvuga igitigiri c'amaparfum mumaze gutangura guhingura yoba yarakwiye isoko ryo mu burundi ku buryo ko ufise nyinshi cane ah, hageze canke bikenewe ko zigurisha hanze naho nyene zishobora kuboneka
murakoze cyane kuri ako kabazo eh, igitigiri gifite ibihano by'ukuri ntigikwiye Na- novuga yuko natanguje igit- igitari nyinshi cyane umuntu akaraba eh, id- ukungene novuga abarundi n'aba- n'abanyamahanga bose babyaki- babikunze babyakiriye hanyuma eh, novuga mu minsi iri imbere umuntu akanayigwiza hamwe ushaka gukwira isoko nyene ry'uburundi igakwira n'isoko rya east africa
ego hama avuga ati mu burundi bashobora kwironka hehe parfum bipfuje kuyigura
murakoze Eh, kuba wayifuza kuyigura eh, yoza kuri flash kubahazi eh, ni kuri aveni village yagiye disponible hanyuma mu minsi iri imbere gatoyi iminsi mike cane ziba ziri disponible kuri salon de beauté yitwa so beautiful ku bahazi ni kuri boulevard de Victoria.
Mm. ego nizere ko eh, estache yaronse inyishu zose yifuza Ah, mbandanye ku murongo wa telefone Eh, eh, ndabwiye ko eh, atashoboye kuboneka uwo twari dufise ariko reka hariho n'uwundi aje ku murongo marcel marcel amahoro
amahoro cyane amahoro cyane ndagusuhuje nanjye ndagusuhuje ameze neza
Eh, meze neza i kigali turi kugusha imvura hari akavura rwose izuba ryari rimeze nabi ariko akavura karabonetse Mm, ndumva ndakumva akavura
yes reka nsuhuze n'umutumirwa minsi burundi nakomere cyane Mhm.
hanyuma ikibazo rero nshaka kumubaza ni kimwe Mhm.
usanga bimwe mu bikorerwa imbere mu bihugu byacu bya afurika bihenze cyane birazinze ku buryo abanyagihugu batabasha kwigurira ibyakozwe n'abenegihugu ku bw'igiciro kiri hejuru cyane none iyo parufe numvise ko iri muri karansi dorari mu madorari mirongo ine Mhm.
kandi imbere mu gihugu harimo umuntu kuva yavuka ugejeje ku myaka mirongo ine itaratunga izo dorari Ba- bafite gahunda ki ku buryo bashobora gutungiza eh, amasansitirike y'uducupa bakoresha ku buryo nibura wa muntu wo hasi nawe ashobora kwigurira parufe kuko nk'ubu muri tujya tubona made in rwanda hano iwacu birahenze kugira ngo umuntu wo mu cyaro yigurire ishati ikorerwa mu rwanda amavuta akorerwa mu rwanda ntabwo ari ibintu byoroshye ishati irahenze usha- usanga ishati n'ibihumbi icumi by'inaha none ara- afite gahunda ki ku- kuko bakunze gukora nkaho bagateza ibihugu byabo imbere bagakora ibintu n'ubundi byoherezwa ku isoko ryo mu mahanga ugasanga ntacyo bimariye abenegihugu kandi byakorewe mu gihugu byakabaye ariyo bizamura mbere y'igihe ugasanga iyo parufe ni nziza birahenze nta munyagihugu urayibonaho niba aho umurundi azajya ati iyi parufe iva mu burundi ariko nta murundi ushobora kuyitera ugasanga ni ikibazo bafite gahunda yo kuburyo ibyo bakora mbere y'u- y'uko bajya kugurisha hanze bashobora no gusagura kantite z'abenegihugu tube duke ariko tuboneke tu- kigurishwa mu bene gihugu murakoze n'icyo kibazo nari mfite Mm, Marcel Marcel nkigufese ku murongo ah, ibyo uvuze harimo ukuri kwinshi cyane kuko nibyo koko abantu barakunze kuvuga yuko ibintu bikorerwa mu gihugu hagati usanga bizimbye Ah, kumbura hariho impamvu na Miss ashobora kudusigurira ariko ntari- ntanamwishyuriye ikibazo ciwe Ah, parfum ikoresha abantu bake Eh, ha- abantu si bose Yego.
bakoresha parfum ku buryo ko ah, mbona umengo parfum byoba bitandukanye na, na gato n'ibindi bikoresho nk'ishati uvuze eh, burya parfum umuntu arinza yipfuza nuko ah, aba kumbure afise uwo muco canke n'ubwo buryo bwo kuyigura siko bimeze
ariko hano hari ikintu tu- tu- turi banze ku- turi bubanze kwemeranyaho mm.
ni ukuvuga ngo amaparufe ahanini turareba abajene ugwaruka mu burundi bavuga ku ugwaruka muri iki gihe parufe nziza zigezweho amavuta agezweho n'inkweto nziza zigezweho bikoreshwa n'ubundi n'abajene bakiri batoya b'abana bi- bari kwiga mu makampisi mu makaminuza none niba ushobora gukora parufe ngewe umujene wiga muri kaminuza nkaba ntashobora kuyitera nka najya nkajya kuyitera yakorewe i burayi ariko iri ku rwego rwanjye Mhm.
urugero ngenda ruguha wenda nk'ahangaha nkoresha horewe igura ibihumbi icumi sibyo ibihumbi icumi by'amanyarwanda iyo byikuye nkakagura nkakitera iyo ngiye mu ikanisa dimanche ngenda numva meze neza ariko ariko ni ukuvuga ngo ikibazo yaturutse muri ba bandi bace bayitera ni urubyiruko ni abajene n'urwaruka Mm.
kandi muri afurika abajene nibo benshi Ego.
dukwiye gukora ibintu biteza imbere ba bajene kugira ngo nabo batubere ba ambasaderi ejo bazisange nabo bakunze ibikorerwa iwacu none nu- ni ntakunda ibikorerwa iwacu mfite imyaka mirongo itatu nzabikunda mfite mirongo itanu reka Mm.
twe kuri bano basaza bari muri politiki ba- ba- ba- ba- bakabaye biteye mu maparufe turebe ba bajene turebe igitigiri kiri mu makaminuza hirya no hino mu- muri kampisi burundi muri univerisite y'i burundi ni bangahe bakoresha parufe yawe none se niba nabo bakoresha iby'abanyamahanga kandi baguze ibihumbi makumyabiri by'amafaranga y'u rwanda ni urugero cyangwa ibihumbi mirongo itatu by- by'amarundi bagakoresha parufe igizwe ibihumbi mirongo itatu by'amarundi ariko ariyo hanze kuki wowe utagabanya kantite wenda ukagira utuntu duke ugabanyamo ariko nawe ukihangana ukamenya ko uri kuyigurisha abanyagihugu kuko ubwo rwaruka ni rwo burundi bw'ejo hazaza none nukora ibintu abajene bagenzi bawe batari bwibonemo ejo hazaza byacu tuzakore bakomeza gukora tutundira ibirayi Mhm.
kizaba ari ikibazo aho niba hantu ujya kubona ukabona umuntu w'umujene ararangije ku myaka mirongo ine agize amahirwe abaye minisita abaye umukiranganzi wa mbere cyangwa abaye perezida agahita arwanya bya bindi kuko ntacyo byamariye bene igihugu Mm. uvuze neza kandi ndakeka na misi ashobora kukunganira ku byo umushikirije urakoze cyane marcel ibyumviro byiza
murakoze
ego reka duhindukire kuri misi kumbure mbere ko tuja ku mutumire akurikira miss eh, marcel aravuze ati ah, parfum uri kurakorera kumbure abajene bashobora kuba bayipfuza ariko ati kahandolari hariyo umuntu ashobora kuba atarigera yabona mu buzima mbega wewe wowe uri kurondera abakiriya baba bose nyene ba hejuru cane kandi akaba ariho wipfuza kurondera canke no mu bajene uzogabanya nabo nyene bashobore kuronka imwe muri izo parfum kuko turaza kuziganira ko ufise izishika zitandatu
murakoze cyane ndashaka gushimira amafi yo guciyumviro cyiwe kandi ni ubume ngo kira- ni cyiza cyane kubera ko nifashije gusigura gatoyi uyu mugambi Ah, ku bato baba babizi umugambi mfise nka n'igihumbi urimo cyane cyane gushyigikira abigeme ah, mu bikorwa byo kwiteza imbere ni ukuvuga muri bizinesi rero ah, iyi yabaye novuga um, nubwo yabaye muwaya cyangwa yabaye um, no- ibikoresho kubera ko uh, inyungu dukura muri ino bizinesi y'amapasa ijya gufasha gutanguza urudandazwa rw'abatanguye urudandazwa ruto ruto aba- aba- aba- novuga aba- abigeme n'abapfasoni uh, gushika ubunye tumaze gush- gufasha abapfasoni mu ntara zibiri eh, ijya intara ya kirundo n'intara ya bujumbura tukaba dushika tumaze kurenga aba ah, nuvuga abapfasoni mirongo icenda atari bake mu mi- eh, mu mezi make tumaze kugira nuvuga mu mezi make ntowe nka misi burundi rero umuntu ashobora kubandanya kino gikorwa ku batuba babizi gisaba uburyo kandi bwinshi kuko bayita projet social sitadiye nta nta nyungu n'imwe jewe inoba nka minsi nkuramwo atari uko gushima yuko wa mwigeme yashoboye guhaguruka akiteza imbere rero mu mu ku- ukunobyita ukoma serivisi ngo ukuzimba ku babishoboye bifasha yuko ushoboye kuryohererwa ino pafa mu mura- muri- mu- mu kuriha muri buno bw'ayo mafaranga batanze umuntu ashobora gukuramo gufasha wa mwigeme we adashoboye kwiteza imbere kugira nawe azogera aho yiteza imbere aho nawe azoshobora gufasha abandi bigeme rero ni nka sisiteme navuga natoye ifasha hanyuma kuri icyo cy'uko hoba nk'amantu navuga eh, ibyo bagisubize ku bajene nta kibazo hari hari ama opsiyo menshi Eh, mumbabarire ko mvanzemo igifaransa cyinshi haba mu minsi iza atari amapafa pafa nkayo ndandaza kuko amapafa afite ubunye navuga arabyize no gukora umuntu ashobora kurengera utwiyorohereje dushobora gufasha wa muntu ariko aravuga wa muntu wo muri kaminuza bashaka kuyikoresha wa muntu ajya ku ishuri wa muntu akiyongera ibiryo akiyongera ubuzi agitangura nyine agitangura kwiteza imbere umuntu akabagirira nabone ah, navuga verisiyo nabo bashobora kugura Mm.
rero n'ibyo onye eh, biri biri muri agenda ariko nabyita mu mu mugambi tuko tukagerageza kubiheraheza ariko twabaye turasohora izo ode vafa ziba zirategura navuga rya soko y'uburundi na east africa kandi eh, zikanabudutegurira ukungene twoshikana n'izo zindi ayo navuga izo opsiyo zindi yohaba eh, bivanye n'umwe umwe wese icyo ashoboye cyangwa adashoboye kwitondeka
ego nk'uko mubyumvise miss yakoresheje uru rudandazwa rwa parfum ah, nka projet social ni ukuvuga umugambi ushobora kumubera ikiraro cyo kugira ngo afashe abandi rero kubo baba bafise ah, icyumviro cy'ikintu bakunda cyane barashobora kugihinduramwo inzira canke ikiraro cyo gufasha abandi nk'uko yabivuze ariko arafasha abashika kuri mirongo icenda barenga mu buryo butandukanye ego ibibazo birabandanya kuza turafise ku murongo marcel marcel amahoro Ah, murantunga ni claude marcel twamuronse claude niwe akurikira ku murongo wa telefone claude turi kumwe
yego turi kumwe Mm, amahoro ni amahoro neza Mm,
hanyuma jewe mu bisanzwe no kuri eh, ndabona neza nanjye umengo ni umuceri ntega ahubwo eh, nkasaba yuko hamwe bishobotse yari akwiye gufatwa mu mugongo kuko eh, ugiye kubiraba mu bisanzwe nk'uru ruganda yatanguje eh, ntazobura n'abantu bakeya buri muri mu- mu bashomeri bahabwa akazi n'imiburiburi bakaronka agasabune eh, ni ukuri ahubwo ni uwo gushyigikirwa niko nabivuga
ego ariko ego turakumbure turabaza misi abo bariko baramushigikira muri kino gihe aba ari bo twarumvise ko ah, ku rubanza yariko arasohora icese aya maparfe umugwi w'igihugu payeje niho wari uri Ah, tukaba tuzi ko payeje ari Eh.
ari umugambi wa leta wo gufasha abajene ugwaruka kugira ngo biteze imbere Eh, miss boba ah, muba mukorana na payeje boba hari uburyo kumureba bashigikira ah, mu buryo ubu na buriya kugira ngo umugambi wanyu utere imbere
murakoze muri uno mwanya eh, igikorwa dukorana na pareje cyane cyane ni icyo kurondera ukungene dushyigikira ababigeme no- ba- bari muri no muri uno mugambi wo ku- eh, novuga wo kwiteza imbere ni umugambi nkuko nabwiye uri sosiyali kandi ari we eh, natanze novuga cyangwa na em, na- nagwaniye niko novuga muri izina higanwa rya misi buhundi rero kubera ko ari eh, novu- ari no- porogaramu yo gufasha ah, abajene iyo payeje tukorana hafi na hafi zira muri abo bajene na- na ba bandi dukunda kwiragira ari bo bigeme nabone bashobore ku kubenefisya iyo porogaramu ya leta
yego yego uraza kutubwira mu kanya kumbure tuje mu idonido z'aya maparufe ingene ameze ingene yitwa impamvu wateguye uko wayateguye kuko nk'abari ku mbuga ngurukanabumenyi barabonye yuko hariho izitandukanye zifite amazina atandukanye ariko reka mbanze mpakaryo ah, dani dani ku murongo uraho neza dani
muraho muraho ndabaramukije ndaramukije no mu minsi wacu yego
ok jene nanjye daniel ndabaramukije Mu- daniel mugisha muri finland Ah, nagira mbanze nshimire kwanza mwe mumpaye umwanya kugira ngo wanganire ku kuyu kuyu bikorwa byiza by'iyo mu minsi wacu yewe rero ntacyo bise ndamubaza ahubwo numva ngomba kumuhankuraja cane cane ku bi- ku bikorwa byiza Urakoze yakoze cyane.
alo yego turakumva
egome Eh, ndasubira inyuma gatoya ku itorwa ry'uwo minsi igihe yatorwa abatari bake mwarabyumvise eh, aba- aba- du- abari mu ruhande ba- abafana abandi kumbure batishimira yuko yatowe murazi ko bavuze amajambo menshi ariko rero genda umuntu na- genda umuntu namye mbona yuko uyu azovamo ikintu igituma ndavuze ni giki ni uko mu burundi hamaze kuba abamisi atari bakeya ndabikurikiranira hafi cyane rwose nta mu minsi iyo ntibigere mbona mu bintu bemera bazokora akora ikintu na kimwe kumbura barakora nyine dukeya cyangwa bagakora iki mugabo mu by'ukuri nta bikorwa biboneka nk'ibi ibyo ntibigere mbona abamisi bakora mbere ugaca usanga mu mahiganwa nkayo abantu bamwe bamwe no mu makomenti bagenda bavuga bati abamisi ntacyo bamaze nta n'icyo bamarira igihugu ni kwirira amafaranga utuntu nk'utwo rero kubona uyu uwo minsi ngaruko a- akoze ibintu nk'ibi mu minsi mikeya cyane atowe rero navuga ati ku bwanjye ndamushimiye cyane ariko kandi kanamusaba yuko ahubwo yoca ashishikara agakora n'ibindi bamwe batamwemera kuko si kwanguha murazi ko hari abamupinze atari bakeya nubwo hari abamufana n'abamushimye nka twebwe nanjye ndimwo acakora n'ibindi yemeze na ba bandi bamwe ba- batabona ubwiza afise bamubone neza bisiga agaparufe kamota niba niba ataryoherwa baza barwaye ikindi kintu murakoze cyane Iyo numva ari yego kumushimira.
none tukife- tukigufisega dani uri wowe uvuze ko uri muri suwede nibyo uri mu bihugu None muri Finland, by'amahanga muri muri finland Finland.
muri finland none ntiwamufasha Yego.
kuronka isoko muri finland ko kumbure usanzwe umufana kugira ngo Jenda yiteze imbere mufana vraiment ahubwo nanjye ndumva no- no- no- niyo ntumuronkera isoko kumbure ariko nzogerageza mugabo notuma- notuma basingura nanjye akakandungikira nkisiga ahubwo aderese twumuronka gute ntabyo iyo aderese ko tworonka kumbure n'abandi badukurikiye bumva ukuntu boronka aka- aka gapafiyumu hanyuma tuze tugakomande tukisiga Mm.
tukiponde yego ndakeka amadolari mirongo ine ntiyokunanira
oya niyo bijyana kubera ko ndamwemerana aratanga vraiment yego misi kumbura Mm.
akuvugishe mbere yuko uva ku murongo misi Rero ijambo ni natwe- rwawe natwe.
misi yagukeje dani Abakinnyi tukigumufize ku cyane.
murongo
murakoze cyane birashimishije by'ukuri birankoze ku mutima ko mubikurikirana mushimye ibi bikorwa tumaze gukora cyane cyane n'aba- n'abakobwa kandi neza ko bagiye kubatangaza kuko eh, novuga um, intahe tumaze kuronka fizike turazikoranya kugira ngo nabo murabe eh, mbe harya ari bifite akahe kamaro gufasha umu- umwigeme mbe ubufashije we wenyine ubufashije umuryango we wose Eh, si ibyo rero ubona bashoboye kumva nawe nyine zabo nyine atari ibyo nize kuzibabwira mukabona ko hajya ayo biraryoshe cyane kwagukisa mu mwana w'umwigeme Mm. yego yego hama twongere tubandanye ku murongo turafise ali ali ikaze neza
Ntabwo kaze murakoze Mhm.
ni amahoro yego turaho turashima nawe
Eh, natwe ni amahoro Mm.
njyewe ndagira ngo mbaze minsi hari ni- ok dushobora gusoma cyangwa tukaba twanareba ariko ntitumenye ama- amagambo cyangwa amajambo amwe n'amwe yewe afitiye n'abantu akamaro ndagira ngo mu isi adusobanurire ijambo puratifomu sibyo harimo benshi baba baba bakurikiye ibi, okay ngenda ndabizi hari abo ndi- ndimo kubariza ese puratifomu ni iki ese imariye iki rubanda ese imari we imumariye iki icyo ni ikibazo cya gatatu puratifomu ni iki imariye iki rubanda ese we imumariye iki ari uvuze uvuze platform canke parfum
puratifomu platform iyihe urubuga uruhe
ive ive ive ive puratifomu akoresha Ah, za- za- eh, mbuga ngurukanabumenyi ziwe Mhm.
yego ehe we zimumariye iki ese zimariye iki rubanda ese ni iki zamufashije aho ageze ubu ngubu ni iki zamufashije
Mhm.
murakoze murakoze cyane ali Eh, miss
ego murakoze cyane Eh, ambajije eh, icyo ari cyo puratifomu
Eh, ndakeka ashatse Niba kuvu- numvise eh, neza.
yashatse kuvuga ati imbuga za platform imbuga zitandukanye ukoresha zoba zakumariye iki zoba zifitiye akahe kamaro abanyagihugu muri rusange
sawa puratifomu bwa mbere ho nkoresha hari eh, izi nokwita- nokwita sosho midiya hari izi zo ku mateleviziyo amaradiyo rero je ico ico zamfashije cyane cyane ni ukuvuga ni kumenyesha uno mugambi eh, w'abakobwa Ndabe- muri no minsi eh, kuva mbaye mise w'uburundi Eh, nafasi akanya cyane cyane ko kumenyesha ni mbega kubera iki bikenewe yuko bifasha umu- umwana w'umukobwa mu kwiteza imbere kubera iki eh, no mu gu- novuga hamwe tuko turavuga ngo tuko turafasha ngo urwaruka kubera iki tuta- tutavuga ko hajya ari by'ukuri mu rwaruka ntibahura novuga n'amadefi amwe ntibahura n'intambamyi zimwe rero iby'umwana w'umukobwa kenshi ntibazivuga ntibavuga eh, intambamizi yaba intambamyi bavuga mu kungene tu- twarezwe intambamyi mu mashuri bamwe bahebeye hagati n'izindi n'izindi rero izo mbuga zarafashije cyane gushobora gushikiriza ibyo byiyumviro abantu bagasanga kuza bara- barabiganirako eh, n'abandi bumva uwo mugambi wanje bakambaza nti mbe hajya twogushigi- twogushigikira gute mbe naho dufate mu ntara yacu woza kudufasha ukadufasha kwigisha abako- aba- abapfasoni b'iwacu turabona ko bashoboye mugatuze inyigisho dufate rero bya- ni- novuga ko iz- izo mbuga nizo nico zafashije cyane cyane hanyuma hari ikindi numvise ngo byamariye iki igihugu cy'u rwanda igihugu cy'u rwanda nomenya cyane kubera ko eh, na- naho mperutse mu rwanda cyangwa ngo menye ninde abenegihugu b'u rwanda ninde babiba- babayemo gute ubuzima bwa misi buhundi ariko nshobora kuvugira aba- abenegihugu b'iwacu burundi cyane cyane abo bakobwa abo bigeme novuga ko zino mbuga ziraf- za- zarafashije cyane mu mu buryo bwinshi aho n'utahora yibaza nti mbe mm, eh, mbe hajyanye umwigeme w'umurundi kazi se icyo kimwe n'u- n'umusore bose ntahura n'ibi n'ibibazo bimwe rero ku- kuba ndavuga nti oya hajyanye umwigeme aba yaciye muri iki muri barashoboye gutya Eh, ibyo ni ibyo navuga cyane cyane byafashije abo benegihugu hama umuntu akajya aza eh, umuntu amenye ko nkora cyane mu cyo guteza imbere aba- abakobwa aka- a- akambwira nti nanjye nayo mfite umugambi wo guteza imbere mbe ni- wo ku- wo guteza imbere abandi ba- bigeme bagenzi banjye ni mbe nitwoshyira ingufu hamwe eh, dushobore kubikora nk'uko twashoboye kubikora mu ntara ya gitega mu minsi iheze aho twafashije cyane cyane abi- abapfasoni ba- biteje imbere biciye mu myuga nk'uko nk'iyo onye navuga ko ari no example cyangwa icyitegererezo eh, c'ukungene bivuye kuri izi kuri kuri zino mbuga umuntu ashobora ku- kwifatanya n'abandi cyangwa ku- mu gitabeza awareness cyangwa kumenyesha abandi mbe hajya ari bi- bi- bimwe mu mu byo twakorera ko cyane cyane eh, nk'abarundi hamwe eh, ni ibihe guteza imbere umwigeme wacu
yego reka urakoze Eh, tubandanye twakire n'abandi banywanyi turafise ku murongo john eh, eh, john ku murongo wa telefone uratwumva
Yego, muriwe neza
alo Alo?
yego Mm, ndabumva ati muriwe neza eh, duga ku ijambo ego ego ngerageze guterera ku cyangwa icyo mvuga ku umugeni wo mu Burundi yashire gu gushyira igikorwa cy'iwahabona turiko turaraba muri bihugu bya afurika urwaruka ruri hasi cyane ku bikorwa by'ubwenge bwo gushobora gushyira ahabona imigambi yabyo ariko kuba biyumvira ko bizana ku bumenyi bwawe tuba dufite muri iyi afurika uravye ko cyane cyane ku mbuga ngurukanabumenyi uravye n'ibihugu bya afurika nk'akarorero ibihugu biri muri east africa hari n'ibihugu bitaragera ku rwego nk'uko umunyagihugu we cyangwa umuntu aba yegereye aho ari ashobora kugera kuba ashobora ku- kumenya icyo imbuga ngurukanabumenyi cyangwa nkoranyambaga icyo gisigaye aho umwe wese ashobora ku- kumenya ati ibintu bimeze uku cyangwa bikorwa uku cyangwa ingene ibintu noyikura rero birabwa no ku buke bw'ubumenyi urwaruka ruba rufite kandi iyo umuntu adafite ubumenyi bukwiye ni- ni- n'ibyiringiro byo kugira ngo areme ikintu gihiye ikintu mva bwenge gihiye biba bibi rero igerageje kuvuga muri makedone iri mu rindi mugambi rurereye mu karere ka kiri afurika ye- y'ubumanuko iri muri zambiya ubu uri kuritegereza nk'igihugu cyacu cy'uburundi bivuze muri make populasiyo y'uburundi ukaraba ubwenge biriko ku bumenyi bw'ibijyanye n'ibi- na- n'aho isi igeze ku- ku bijyanye na interineti usanga turi hasi cyane ariko uravye ibihugu bindi bi- bira biri ku rwego rugeze hejuru kandi ikindi nacyo uravya aho isi igeze ubu kutamenya ikintu muri make bibaza ko kuba ari kudashaka kwa muntu kuko icyo ukeneye cyose birarondegwa ukajya kuri ayo marezo sosiyo cyangwa kuri ma interineti ukakironka rero rwagwaruka hamwe bworonka ubumenyi bushingiye aho isi ku- ku- bushingiye aho isi yobigeze biriyumvira byo- byotuma ni- n'urundi rwaruka rubagezereke mu mutwe rugashobora kwishingira imirimo cyangwa rugakora ibintu by'ubwenge apana yuko yaba abona ikintu ari uko akibonye mu isashi atazi n'iyo cyatekerewe atazi n'uko gikorwa atazi n'icyo gikorwemo bigafasha yuko nk'ibi bihugu nk'igihugu cy'u Burundi gishobora gutera imbere cyane cyane turabona nko ku bigeme bigeme bari ku rwego bari ahantu muri ya mategeko avuga ngo umwigeme ntaki umwigeme ngo ngo kwiga ngo ngo ayo mashuri yisumbuye ngo nageze n'ayo arakwiye muga hamwe washoboye gushobora gushika kuri izo mbuga ngurukanabumenyi hagera interineti ikwiye bashobora gusoma kabona yuko afite uburenganzira bungana n'ubw'abandi imbere y'amategeko kandi uburenganzira icya mbere mbere y'uko ubuhabwa ni ubwiha ukumva mu mutima ko wisanzuye kumva ukwiye wikwiye n'ahandi muntu nawe muri icyubahiro ushaka guhuza uburenganzira utabwumva mu mutima ibyo kugira ubona ko ku- kungana n'abandi byo kwa musega by'ibintu bya ngo niko byubakwa ngo niko byubakwa ibyiyumviro nk'ibyo ariko ashoboye kuba ari ufite ahantu yicara akaganira n'abandi akumva ati muri iki gihugu ibintu bimeze uku bagenda uku ashobora ku- kuba develope mu mutwe akagira ane ikindi nacyo ngerageza isa n'abajya ku ruhande gisa n'urwa guverinoma yacu y'igihugu ese igihugu guverinoma yacu yakwiye kuraba nayo nyine kuko irabye ibifitiye n'uruhara runini kugira ngo icyo gikorwa kigire aho gifite niba ari ikintu gikwiye gukorwa aba urugwaruka bw'uno munsi nibwo burundi bw'ejo nimba umurundi w'uno munsi adashobora wo- wo mu bitana adashobora kuba a- amenya interineti icyo ari cyo siniyumvira ko umuyobozi wo mu muryango azoba yizi kandi nicyo gituma abategetsi bacu bakwiye kwicara iki kibazo kuko urwaruka muri ibi bihugu aho rigeze isi
ishyire ubu iri ku rubu iri kuri interineti muri make Mhm. urakoze cyane
Yego.
Eh, ego urakoze ku byiyumviro john turagushimiye cyane ego ah, ku murongo wa telefone turafise abandi babandanya kubaza Ah, miss ah, ah, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro mbere yuko dushika ku musozo na cyane ah, tubwire amazina y'amaparfum wasohoye kuko turumva yuko wasohoye amaparfum atandatu icarimwe hoba hari impamvu ko tuzi ko benshi bakunze gusohora imwe buri mwaka canke buri myaka ibiri ariko wowe washimye kuzisohora zose icarimwe niko vyari bimeze eh, hama zere zitwa ngo iki zimeze gute
murakoze cyane eh, igituma nashimye gusohora bitandatu ni ukubera ko mu bisanzwe eh, icyiyumviro k'ikiza nashaka gusohora mirongo ibiri n'umwe Eh, niyo mpamvu iyi connection economique yitwa 21 legacy yisigura amarehitage mirongo ibiri n'umwe Eh, akaba atari novuga eh, mu kirundi babyita iragi Um, i- i- simba ndiko ndivuga muga nashimye kuvuga uh, iragi twasigiwe n'abantu batandukanye bo muri afurika rero uh, muri izi za mbere mbaye ndasohora arizo zitandatu uh, reka ndaziradondorere imwe imwe imwe yitwa mansa musa ku batabizi ku batamuzi uh, ya- yatwaye novuga empire ya mali hagace haza uwo nandi nandi nawe ni wo muri afurika du sud hagakurikira cleopatra cleopatra ni uwo muri egypte hagaca hakurikira queen of sheba queen of sheba yatwara uh, ahantu kera hitwa royaume ya saba uh, ariho ubunye hazwi nka ethiopie Eh, hagakurikira mwezi mwezi ku batamuzi mwezi ni titre ya y'ubwami bw'i- i burundi kera habaho ntare mwezi eh, mutaga na mwambutsa rero umwe muri bo eh, yaba ya- yaba yaritirwa ipafa imwe n'imwezi hanyuma uwa nyuma nawe akaba ari eva eve ariwe umugore wa mbere tuzi mu muvuga muri isitwa muri kahise rero bikaba bizwi siyasikitumoni niko navuga yuko eh, umugore wa mbere yas- eh, byerekana ko yari umunyafurika akazi ko ashobora ko ca- ko eh, ko babita rikiri hejuru cyane yuko yari umwirabure eh, w'umunyafurikakazi
ego urakoze cyane kuzidusigurira izo parfum none akamoto zitandukanye gute muri make mu majambo make zitandukanye gute mu kamoto kazo Mm. mu majambo make novuga ni bon, bien, c'est un peu technique rero mu- mu- kenshi mu maparfum haba hariho izo bavuga ngo zimota nk'amashurwe cyane cyane cyangwa zimota eh, nk'ama nk'ibyamwa cyangwa zimota hariho eh, ama novuga utumoto kenshi turanga eh, ibice ku isi ugasanga nko muri moyene orient basi utumoto bakunda mu mu burundi aha muri afurika turafise utumoto dukunda rero niho kenshi usanga dutandukaniye Mhm.
Eh, muri uko zimwe usanga ziri cyane cyane nk'amashurwe izindi zikaba zi- zikaze gato nk'izo muri moyene orient izindi zikaba ziri fure niko navuga mu mbabarire kuzanditiza amajambo menshi yo mu gifaransa Ego.
ndanatumvika ndakiga ndagikorera ko kugira nze ndashobora kuyaga no kuyayagira mu kirundi ego none izi parfum zoba ari iz'abakenyezi gusa n'abigeme canke harimwo iz'abagabo canke bimeze gute
byose byose zirimo zirimo harimo iz'abagabo harimo n'iz'abagore harimo n'izo eh, zitari ngo iz'umugabo cyangwa umugore ubwo ari we wese uko ara- a- yabishimye ashobora gukoresha arizo bakunda kwita amapafa unisex Mm. none kuba- kwifuza kukuronka kugira ngo kumbure mukorane canke bagure iyo parfum bokuronka gute no ku mbuga Mhm.
zawe eh, dusozera Mm, nta kibazo bondondera kuri email ziri zose ziri disponible ku ku mbuga izi za marezo sosiyo muga no kubundondera ashobora kwandika misi buhumbi de mili vande arobase gmail point com akandoro Mm. ego urakoze cyane uyo yari kebi ah, akaba ari miss burundi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri keri ngaruko wakoze cyane kuganira na radiyo ijwi ry'amerika n'abanywanyi babo Ah, turagushimiye cyane ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ibyuma nadia taha yabashikirije amajwi n'abanywanyi bo ku mbuga ngurukanabumenyi bahamagaye mwese mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye cyane mubandanye mwumviriza ijwi ry'amerika